Oh my people, oh! It don't happen o oh, judy austin don't carry another belle for yul edochie chey my people. hey hey him o which kind life be this, my people? hey may god no let us see bad tin Oh, may god no let judy austin near our family which kind one be this, my people? judy austin when he be onye oshiamu call e kolobi person husband oh my people judy austin no even feel weight? make the pikin even waka judy austin don go carry another belle no be small tin o oh, my people. see wetin just lover oh, hell my people, who no fear just lover eh in fact just lover eh this just lover They go finally divide nigeria into two one day who no fear just lover make make e no say eh, eh This lover come right to. in fact as i dey tell una so this eh, lover eh, judy Austin don't go report this eh, lover page hey don't be supporting no. Oh. He e write e say this lover said hello to it twelve It don't happen no. Oh. This lover nation judy Austin don't carry another belle again no. Oh. wahala no too no come too much like this. she was spotted at her antenatal alexander hospital for enugu with her famous gold wig oh e can't put like three emoji laugh That wig don't hear win for judy for judy hand she was trying to hide but hand touch him. no wonder she begin act pregnancy role back to back to cover up dis homewrecker mean business oh. now now baby baby number two After she don born two for her ex husband judy austin judy austin don turn baby making machine o oh. god abeg o oh. may any judy not come near una marriage o oh. because this one na home wrecker Where carry chair come and to the wandering prick too oloku give away souvenir prick twelve oya slide to okay my people not be smart you know. hey people people come dey wonder say na wow hey chai judy austin ah ah ah ah na wow in fact echo eh, dey catch me colobi person husband see the pikin wey born which dey he don carry another belle hey judy austin ah oh the thing pain me sha for you like for for me e pain me e pain me gan ah na so na so may take lost im husband hey in fact eh, some of all these men wey dem dey do this kind thing eh make una dey very careful This you like edoche when e do here like coconut e get luck say e get very soft woman like male if na some kind women eh hey if na some kind women wetin dem go do dis yule edoche eh next time when e be say e dey come life eh if e see woman when he quiet he go he go he go respect him. e know they rich like this, they don't buy person no. e know they rich like this, because this is very very heartbroken This is very very heartbroken and this judy austin eh i never see you. Oh. Now this one na dem call anu a na-agba egbe or na-ata nne goat Where they say they, dem they shoot am e dey eat grass he no send very well kind yeye shots anyhow man be anyhow man be then be this one that wow he leave him husband mr obasi he run go carry person on the one they don't polish you the judy no see the way eh, eh, this yall be yall wey be say a complete when wen eh, may edoche pick am polish and two of them polish themselves make their marriage work you don't see where they find now where they glitter you run leave your own your own marriage over ambition when somebody today over ambition na im be this one This judy austin one one of the see so oh, she's too over ambition and for you like doche when he be say go carry this car back. think say now wife in the marry know, no say This judy austin when they see so oh, all this kind of woman being if he see person when he be say pass you he go switch over now they see desperate woman my people fear widow, no fear women wey be say did their spirit too. so somebody come say someone stuck on her marriage for years in and finally got in you know, do me well o even after four children that would make you feel secure yet he still wanted uh, wanted more ha He paid me oh. but it is what it is life goes on omo this shows that nothing actually secure a home A man can do you dirty dirty any anytime there are times when you even prefer he has side chick in play with condom than bringing in a second wife Oh, you can't tell me that you didn't have other side chick judy is the main one that stay he obviously like her among the rest. Polygamy is hard, I beg. It is not for everyone, especially when you didn't sign up for it and it's be being forced on you. Whereas you love being married with a happy home. Babe, May, dear, it's take heart. Judy, you and you, try you, Judy, you and you, una no try, your oh, life goes on. Chai, oh my God, this is heartbroken. It is heartbroken, oh my people. I don't like this kind of news at all. Somebody say, what is the difference between Judy and Regina? Just ask for a friend. Huh, I don't know. I know the difference between Judy and Regina. Oh, hmm. Well, she is married now and an adult too. So congratulations to her. I don't say this person where they say congratulations to her. Eh, that their uh, husband snatcher group of company because i no see anything where be say you go come the tell woman when you go wreck another woman home congratulations. eh for me when oh, I go, na go punish her. This is totally wrong someone can't have her privacy in her life anymore she isn't safe then which privacy which privacy Shall we dey our own jejeje Now here you'll educate, carry their matter come social media she no go get privacy o oh. Now some people go they use onyoko meter dey your her she never see anything, she never see anything, eh somebody say it is the last slide for me okay that one uh, Another person say really i enjoy you your page but this is fast becoming intrusion of privacy all shade of wrong somebody say eh, if um gist lover do is wrong say they they're not supposed to they bring somebody privacy which privacy na lie o she be celebrity we must bring agbata come out posting her plate number with the rate of of insecurity in the country is bad please gl if possible blow it yes exactly no if na that one if na that placing of her plate number i no too bad one e no good because of the state of the country but na wetin serve her right be that. somebody say congratulations judy please also patronize our brand o we sell nice lovely wig uh, because they say that in wig sef the wig yeah, and the wig na five and six dat wig don't suffer for a hand so make e buy new one not be small um often i see somebody like dis uh, judy austin eh If he be if he e be like say na cheap article you they e give you uh, edoche e, cheap article that is you know, they collect money nothing nothing you can imagine person they wear one week since 19 cha. May you not say yes nari. real cheap article na entry be so all those things go make you dey more comfortable with with her All right, my people. Oh, hmm, na dis one now say make i carry come yarn Now this is boring gist tv in case you never subscribe to this channel I beg, make you hit the subscribe button Oh, i go dey bring una more gist una do